ma-accessibility. iyi ni radiyo ijwi ry'amerika iravugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi inshuti yavandimwe mwaramukanya imana mu burundi turi ku mirongo migufi kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe mu rwanda ho muratwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ijwi ry'amerika muri uyu mwanya muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabasuhuje kandi mbaha ikaze kuri radiyo yanyu tugiye guhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi arakurikirwa n'ikiganiro iwanyu mu ntara nyuma yacyo ni ikiganiro cy'umuziki mbashimiye ko mwahisemo radiyo ijwi ry'amerika ikaze mu biganiro byacu bya mu gitondo mu makuru avugwa hirya no hino ku isi ingabo za leta zunze ubumwe za amerika na somaliya bishe umukomanda ukomeye w'umutwe w'iterabwoba al shababu inkuru mugezwaho na thomas kamirindi igitero cyahitanye maharim aiman cyabaye ku cyumweru gishize hafi y'umujyi wa jirib mu majyepfo y'igihugu ariko leta yaraye ibitangaje mu gicuku mu ijoro ryakeye kuri uyu wa gatanu africom ishami ry'ingabo za amerika rishinzwe afurika nayo yatangaje ko yivuganye aimana mu gitero cy'indege y'intambara kandi ko nta musivili wakiguyemo leta ya somaliya na leta zunze ubumwe za amerika baregaga aimana gutegura no kuyobora ibitero by'iterabwoba byinshi muri somaliya no muri kenya by'umwihariko igitero ku kibuga cy'indege cya manda bay cy'ingabo za kenya ku itariki ya gatanu y'ukwa mbere ibihumbi bibiri na makumyabiri cyahitanye abanyamerika batatu barimo umusirikare umwe gikomerekeramo abandi banyamerika batatu barimo abasirikare babiri icyo gihe al shabab yatangaje ko ariyo yakigabye amerika ikoresha ikibuga cya manda bay mu bikorwa byayo bya gisirikare byo guha ingabo zo mu karere ka afurika y'uburasirazuba imyitozo yo kurwanya iterabwoba amerika yari yaragennye igihembo cy'amadolari miliyoni icumi ku muntu wese wari gutanga amakuru yari gutuma Maharim Aiman atabwa muri yombi aho yari kuba ari hose ku isi.
Abasirikare ba nyuma b'Ubufaransa bari muri Nigeri batahutse kuri uyu wa gatanu. Ingabo z'Ubufaransa zari zamaze imyaka icumi mu rwego rwo guhashya imitwe y'intagondwa ya kisilamu mu karere ka Saheli. Abofisiye mu gisirikare bafashe ubutegetsi muri Nigeri mu kwezi kwa karindwi. Icya mbere mu bintu bikomeye basabye ni uko ingabo z'Ubufaransa ziva mu gihugu. Bateraga muri ry'agatsiko k'abasirikare bafashe ubutegetsi mu bihugu bituranye ari byo burkina faso na mali bahagaritse nyuma ya kudeta muri bibiri na makumyabiri no muri bibiri na makumyabiri na kabiri umubano mu by'umutekano bari bamaranye igihe n'ubufaransa bakimara gushaka ko ingabo ziva mu gihugu perezida w'ubufaransa emmanuel macron mu kwezi kwa cyenda yavuze ko abasirikari igihumbi na magana atanu bazava muri nigeri mbere y'impera z'umwaka icyemezo cyafashwe nyuma yo gukura ingabo zose muri mali mu kwezi kwa munani muri bibiri na makumyabiri na kabiri no guhagarika ubufatanye mu bya gisirikare na burkina faso mu kwa kabiri ibyo byarakozwe n'ubwo ibihugu byari byugarijwe n'ibitero byarushagaho gukaza umurego by'inyeshyamba za kisilamu inyandiko igaragaza ku mugaragaro ko ibikorwa bya gisirikare by'ubufaransa birangiye muri nigeri yashyizweho umukono n'impande zombi mu murwa mukuru niyame kuri uyu wa gatanu nk'uko umunyamakuru wa reuters abitangaza amakuru yaturutse mu nzego za diporomasi yavuze muri iki cyumweru ko ubufaransa bwafashe icyemezo cyo gufunga ambasade yabwo i niyame bitewe n'uko itashoboraga gukora imirimo yayo ya diporomasi iturutse ku nzitizi zashyizweho n'agatsiko k'abasirikare bafashe ubutegetsi muri nigeri dukomereze ibiganiro byacu mu burundi mu mujyi wa bujumbura hari ibura ry'amakara asanzwe akoreshwa na bamwe mu baba muri uwo murwa mukuru w'ubucuruzi w'uburundi impamvu nyamukuru ni uko imodoka zabuze lisansi Thierry Ndayishimiye hatugezeho iyi nkuru ushitse muri amwe mu makaritsiye agize igisagara ca Bujumbura uhura n'abanyagihugu bafise udufuko canke utumwanya mu minwe bariko barondera amakara ayo nayo akoreshwa mu gutegura ibifungurwa mu miryango indwi hafi zibiri ziraheze amakara atakiboneka cane nk'uko abanyagihugu twayaze babitwiganiye baba abadandaza bayo ndetse n'abaguzi basigura ko amakara yatanguye gukena igihe igitoro cari casubiye kubura mu minsi mikeya iheze abo twahuye bavuga ko usivye kuba amakara abonetse aba azimvye cane no kuyaronka hafi ngo ntibyoroshe kuyaronka ntibyoroshe kuko amakara arakenye bisaba ko umuntu arinda kuyarondera naho uyasanze yagiye usanga hari mirongo ni ingorane nyine kubera ko muri kino gisagara nta kindi kintu abantu bacana uretse ayo makara hari aho bagenda ugasanga hose haragaragara hose bagenda gusa amakara ugasanga harera nk'amakara y'igihumbi ugasanga urayategesha nk'ibiharage muga ubu urabona nkaya urabona nkaya ngo ujye nkaya ntashobora gutakizaragirwa bihiye igiciro c'amakara ahabonetse kigenda gihindagurika nk'uko abanyagihugu bayaze n'ijwi ry'amerika babisigura hari aho usanga amakara yahora ku majana atanu ageze ku gihumbi ahandi ugasanga yagura ibihumbi bibiri ageze ku bihumbi bitandatu by'amarundi ubundi ejo usubiyeyo ugasanga byahindutse amakara muri iki gihe amakara aratsimbye cyane muri iki gihe akadobo gashobora kugurwa hagati y'ibihumbi bine n'ibihumbi bitandatu bivanye n'aho uyasanze imifuko y'amakara iratsimbye cyane kuko ubu umufuko uri hagati y'ibihumbi mirongo irindwi na bitanu n'ibihumbi mirongo umunani tubajije bamwe mu badandaza ayo makara impamvu ico kidandazwa cakenye bishura ko nabo babibona uko ariko bagasigura ko vyoba vyavuye ahanini ku bukene bw'igitoro bwasubiye kwibonekeza mu gihugu muri iyi minsi harakubwira ati nibwo bwaturonke kugira dukene amakara uharure n'igitoro kirimwo kuko uko byari mu minsi nuko biruka ubu ubu rero ubu umuntu yovuga ko ari cyane birahegeye hejuru no mu minsi hejuru cyo kimwe abo bakoresha amakara mu guteka bemeza ko gutegura ibifungurwa bigoye muri iyi minsi kuko bashobora no kuburara kandi bafise ibyo bateka nko ku munsi w'ejo uheze benshi barashoboye kuba barara ubusa kubera ko baragiye kurondera amakara barayabura E, ku bafise amikoro nabo kugira ngo bace bahita mu kuja mu maresitora ce bakagura agatumbura n'ibindi nyene nkuko jewe naragiye mu nyakabiga ndaja mu bwiza ejo niba ndatembera nta kara nabi ryari rihari aho kumutanga afite baja mu nyakabiga bakayabura ikindi abo banyagihugu bavuga ko gishobora kuba kiri mu byateye ibura ry'amakara mu gisagara ca bujumbura n'imvura nyinshi imaze iminsi igwa ba nyene amamodoka bagatinya ko zonyerera zipakiye amakara zikahononekara nk'ubu biswi bayakura mu misozi usanga bayakura mu ishyamba ushobora kuba bava ngaha nko kwinjira he nko kwinjira mu ryago haba hirya kujya agafata nko mu kibembe mu kibembe ari mu ishyamba rero imvura imaze iminsi igwa nta kuntu imodoka ishikayo kuyatorayo rero icyo gituma baca bagira ati rero barinze uwinze umusanga abo ngaha begereye amabarabara bayaturiye agucira yaguye umushikiranganji mu vyajeje harimo ubudandaji Marie Chantal Nijimbere aremeza ko ibura ry'igitoro mu Burundi riharangwa ariko akizeza abanyagihugu ko hari igitoro caranguwe kikiri mu nzira ariko ntiyatangaje uko kingana haribonekeza muri ino minsi ikena ry'igitoro eh, nkuko musanzwe mubizi igitoro tukigura eh, mu masoko mpuzamakungu atari na hafi akenshi ugasanga no kugishikana hano mu gihugu cacu Burundi hari igihe bifata umwanya danantre dans le stock canke igitoro kiba kiri mu gihugu ntikiba gihagaritswe gukora kibandanya gikora gushikaho eh, gihera agacatangura kwibonekeza ibura canke ikena ry'igitoro mugabo aha nabahumuriza yuko eh, amakomande eh, yamaze gutangwa ari mu nzira ku kibazo c'uko igitoro gikena mu gihugu bigatuma ibidandazwa bibura canke bikazimba umushikiranganji w'ubudandaji yasiguye ko byose biva ku ikena ry'amafaranga mvamakungu yabisiguye mu nama nshingamateka aho yariko yishura ku bibazo bimwe bimwe bihanze ubutunzi bw'igihugu mu ntango z'iyi ndwi mu burundi abantu benshi batekesha inkwi mu gutegura ibifungurwa amakara akoreshwa cane cane mu gisagara ca bujumbura na bakeya bo mu bisagara vyo hagati mu gihugu abakoresha gaze bobo n'imparugwa yamara nta bitigiri birakorwa mu burundi vyerekana uko ivyo vyose bikoreshwa n'abanyagihugu cyerive ndayishimiye ijwi ry'amerika kigali
muri repubulika ya demokarasi ya kongo amatora yakomeje kuri uyu wa kane mu turere tutari twashoboye gutora ku wa gatatu igikorwa cyakomeje kurangwa n'akavuyo abifuza gutora ntibabishobore goma inkuru y'umunyamakuru jimishu kandi bakomera
mu masaha ya mu gitondo abaturage bari bazindukiye n'ubundi ku masantere y'itora bakeneye gukomeza gutora abayobozi hirya no hino aho ijwi ry'amerika ryageze hari umubare munini w'abantu bari kuri za biro z'itora batashoboye gutora ku munsi wa mbere w'itora aha turi ni kuri santere ya nyabyunyu iri muri karitsiye ya lakivere mu majyepfo y'umujyi wa goma abagore n'abagabo batabashije gutora bazindutse ari benshi ariko kugeza mu masaha y'igicamunsi ntabwo abaturage babashije gutora nk'uko byari byatangajwe na komisiyo y'amatora seni abo radiyo ijwi ry'amerika yavugishije bemeza ko batigeze bugurijwe ibyumba by'itora ngo babashe gutora ejo ni ukuri twagiye gutora tugeze abantu baba benshi imashini bakeya n'akavuyo kenshi kakahaba dutatoye madamu amani joyeuse ni umugore w'imyaka mirongo itatu n'umunani dusanze kuri iyi santere nawe ategereje gutora mu gahinda kenshi uyu avuga ko impamvu atatoye ari ukubera ibyuma byabaye bike cyane kurusha umubare w'abatora ibyuma byari bike cyane kandi abantu bari benshi ejo twarahageze batubwira ko turindira twatashe bwije cyane ariko ntabwo twatoye na mu gitondo tubyukira ahangaha ariko n'ubundi ntacyo byatanze yewe mfite agahinda kenshi kubona naza gutora ariko ntibyashoboka ni ukuri rwose ntabwo twabonye uko dutora
kuri iyi santere ikirimo gukorwa ni ibarura ry'amajwi yasohotse mu matora yo kuwa gatatu abasesenguzi mu bya politiki ya kongo bo bavuga ko ari umugambi wa guverinoma wo kwiba amajwi emmanuel binyenye umusesenguzi wa politiki agira ati iyo imeleta watu hofu akusema pengine kunaweza kuwa trisheri abantu ni benshi cyane kandi ibi nta cyizere biduha ko ibizava mu matora byakwizerwa neza ubwo amatora yatangiraga abantu bari benshi none reba no muri iki gitondo abantu baracyari benshi ibi rero bigaragaza ko ibiri gutegurwa muri aya matora ari ubujura burenze ukwemera tukaba dusaba ko leta yakora ibishoboka byose aba bantu nabo bagatora ariko igihe cyarenze ili watu wote waweze kuvote paske ni haki ya kila mkongomani ama devoir ya kila mkongomani urugendo rwacu rwakomereje kuri santere y'amabanga iri muri karitsiye ya keshero muri komine ya goma aha tuhasanze umubare muke w'abaturage bari baje gutora jonathan sambokera tumusanze ahangaha aratubwira ko ibiro birimo gufungwa badatoye.
Tumefika hapa kutuo ya kupigia kura, lakini kama vile seni ilisema keza siku moya.
Twageze ahangaha tuje gutora ariko ntabwo byashobotse. Mu masaha ya mu gitondo batubwiye ko seni yongejeho igihe cyo gutora, ariko kugeza ubu ntabwo ngewe ndatora. Aya matora rwose duteye impungenge cyane kuko ubona hari bamwe bashizwe iruhande na wengine wamesahaulika.
Ubusanzwe amatora muri Kongo akorwa umunsi umwe gusa, gusa kuri iyi nshuro abaturage bakomeje kugenda bagaragaza impungenge baterwa no kuba seni idashobora gukoresha amatora anyuze mu mucyo komisiyo y'amatora muri kongo seni yari yatanze igihe cy'inyongera ku bari batarabashije gutora ku munsi w'amatora ngo babashe gukora iki gikorwa kuri uyu munsi ingamba z'umutekano n'ubundi zari zakajijwe nk'ibisanzwe kuva aho ibi bikorwa by'amatora byatangiriye kuwa gatatu jimmy shukurane bakomera ijwi ry'amerika igoma mugenzi wacu edi rwema yavuganye na profesor delphin ntayoma umusheshenguzi mu bya politiki akaba n'umushakashatsi muri kaminuza ya leeds mu bwongereza amubaza uko abona imigendekere y'amatora abantu benshi bemeza ko amatora ashobora kuba yarakozwe mu buryo butakoze neza ariko igitunguranye cyane ahubwo ku rwanjye ruhande mbeba muri ibyo ngibyo ni uko abantu benshi nanjye ndimo twakerera ko amatora atazaba urebye uburyo yateguwe ibibazo byari bihari kugeza ku munota wa nyuma hasigaye umunsi umwe ibiri ibikoresho by'amatora bitarahaguruka ngo bive ahantu henshi bigenda mu gihugu ureba kitagira ibarabara uburyo bwo kubitwara bigomba kuba ari indege ahantu henshi twagiye tunabona n'amafoto ahantu hamwe abantu bageza n'aho bikorera zitwa ko ari kitse z'amatora ku mutwe no kuba yarabaye uko yabaye ku nyine ubwacu ni ikintu gitunguranye umuntu avuze ko yabaye ushobora kubimwemerera n'uwavuga ko atabaye nawe washobora kubimwemerera ku bijyanye n'ubwitabire bwo wabonye byaragenze gute buracyagoye kubwumva kubera ko amatora yakomeje uno munsi n'aho abantu bitabiriye ejo ntabwo akanama k'amatora kashoboye kumenya neza abitabiriye uko bangana umuyobozi w'akanama k'amatora yavugaga ko bashobora kuba barageze nko kuri mirongo irindwi ku ijana abandi bakavuga ko atari byo ariko ikigaragara ni uko uretse mu duce tumwe na tumwe kubera impamvu wenda z'umutekano abantu bumvaga ubabona bifuzaga kujya gutora nubwo bari bafite ibyo bintu byinshi bituma batekereza ko amatora ko amatora atari buba ndatekereza ko wenda kitazaba ari ikibazo kinini cyo kuvuga ngo abantu bitabiriye si benshi ugereranyije n'amatora yo muri bibiri na cumi n'umunani ikibazo kiragaruka cyane ku buryo yateguwe n'uburyo abantu baza gutora ubona batarabyishimiye bagatinda badatoye ariko hari n'ikigaragara cy'uko abantu bashakaga kuza gutora ku buryo ubona abantu bicaye kuri site z'amatora guhera sizeri kugeza saa munani saa kenda bagitegereje ibikoresho by'amatora nk'uko wari ubivuze hari ikibazo cy'uko bamwe mu bantu batatekerezaga ko aya matora azanaba ariko nanone amaze kuba hari inenge zitandukanye zirimo kugenda zigaragara aho hari abaturage bagiye ku masite y'amatora ariko ntibabasha gutora ibyo ni nabyo bamwe mu banyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi barimo guheraho bavuga ko aya matora akwiye guseswa hagategurwa andi matora Ah, ibi bivuze iki ku bizava mu matora bwana ntanyuma ntarebye urugero rwiza rw'uburyo amatora akwiye gutegurwa ah, akaba ari ikintu abantu bari bamaze imyaka itanu bazi ko kizaba nari bivuze mu kanya ko runo rugenzi rwa kane eh, mu buryo bukurikiranye amatora ategurwa Um, ndatekereza ko buriya buryo budashimishije Um, kitari ikibazo cyo kuba ra- hajemo amarangamutima wenda y'abanyapolitike kubera ko hari icyo bahaye batekereza kiza kuvamo wenda kitabashimishije ariko ndakeka ko akoze mu buryo budashimishije ku buryo eh, afungura umuryango munini w'abantu bavuga ko adakoze neza kandi atakozwe neza wenda ku buryo abayakoresheje gusa bafite ikintu bagamije kimeze nko kugira ngo bagaragare ko bayakoresheje Elfe Ntanyoma, umusesenguzi muri politike ukaba n'umushakashatsi muri kaminuza ya Leeds mu gihugu cy'ubwongereza Ah, ndagushimiye cyane kubwa kanyu uhaye ijwi ry'amerika kugira ngo tuganire murakoze cyane mu gihe hirya no hino hari abavuga ko ayo matora muri repubulika ya demokarasi ya kongo yabayemo inenge mu ishyaka riri ku butegetsi barabihakana cedric miyoboke ari mu bamamaje perezida felix cisekedi yavuganye na edi rwema hano muri uvira amatora yageze yageze neza batangiye ku masantere amwe n'amwe basa n'abakerejeho gatoya kubyara biteganyijwe ko bagomba gutangira saa moya ariko bagiye batangira batinzeho gatoya ariko amatora yagenze neza aho twashoboye kugenda tuzenguruka ku masantere menshi kuko twari mu barimo bamamaza bamwe mu bakandida hano harimo kandida perezida felix tshisekedi harimo na nyakubahwa minisitiri alexi gisaro wiyamamaza ku mwanya w'ubudepite twazengurutse ku masantere menshi twasanze hari umutuzo abantu batura nta mubyigano nta ki- nta kindi kibazo cyari gihari Ah, bwana muyoboke umuntu yavuga ko urimo kubivuga kubera ko ushyigikiye kandida perezida felix Tshisekedi uri ku butegetsi muri iki gihe hari ahandi birimo kuvugwa ko amatora atagenze neza ndetse ha- byabaye na ngombwa ko ah, bongeraho undi munsi kugira ngo abantu babone umwanya wo gutora ababivuga gutyo bo urababwira iki mbo reka njye mvuga aho uvira ndi uvira aho narindi rwose muri teritwari y'uvira hose nta kwezi bongereye mu munsi amatora ejo niho yakozwe wenda ahandi wenda bitewe n'intambara ndakeka ko byuba byatewe ni- n'izo ntambara bakabyigizaho cyangwa se ibindi bibazo ntazi ariko hano muri uvira ni ukuri mbaza abantu bose byagenze neza kandi amatora yabaye ejo nta kindi kiri inyuma ejo saa kumi n'ebyiri amabiro menshi twazengurutseho bari bamaze gufunga bagiye muri pose ntoya kugira ngo batangire icyo bita depuyemo mu mboni zawe nk'umusesenguzi ukaba n'umunyapolitike cyangwa se umuntu ukurikirana hafi politike y'aho muri kongo urabona ibintu bigana he hano muri uvira uko bigaragara tuvuge ku bakandida perezida amabiro menshi aho twagiye tu- tu- dukurikirana biragaragara ko felix kisekedi ari ku mwanya wa mbere bagiye bamutora mu masantere menshi hano muri uvira mu mujyi byagaragaye koko yarushije ababo bakandida icyo ni kimwe icya kabiri abadepite ubu ngubu wagenda usanga ugasanga uyu nguyu afite amajwi menshi kuri santere runaka ugasanga afite makeya ku yindi amakompirasiyo amadepiyoma yarangiye babimanitse ubu ngubu bagiye guha za kompirasiyo ubundi wenda ntitwavuga ngo uyu niwe wa mbere cyangwa niwe wa kabiri ariko ibigaragara ku mukandida w'umuntu urabona hagiye agira amajwi menshi ukavuga atanga hari icyizere kuko azatambuka ugereranyije ikindi cyagaragaye hari abaje gutora abantu batoye ntibari benshi cyane nimba tuvuge ku rugero ku ijana aha biragaragara ko haje nko gutora mirongo itandatu cyangwa se irindwi ku ijana turimo turumva amakuru y'uko hari bamwe mu bakandida ku rwego rw'igihugu bavuga ko aya matora atabaye ah, mu buryo buboneye ndetse bagasaba ko yaseswa hagakorwa andi matora ibyo urabona ari ibintu bishoboka ntibishoboka iyo bavuga ngo amatora ntiyakozwe mu buryo buboneye sinzi icyo baba bishingikirijeho ngira ngo iyo havuga ngo amatora ntiyabaye mu buryo buboneye ni ukugaragaza ko habayemo kwiba cyangwa se habayemo kwica itegeko ri- ri- rigenga amatora ariko babivuga gutyo nta n'ibihamya batanga ibyo ngibyo ni amagambo bivugira atanafite gihamya jaho ndibuvira amatora no kumvagira amakiritere nk'atatu abagomba kuba des elections euh, paisible inclusive et transparente nta muntu wahejwe gutora abantu bose batoye Eh, transparente abantu bose bari bafite amatemo abatemoye sinzi icyo noneho ushingira uvuga ngo aya matora ntiyakurikije amategeko kugira ngo aseswe nta kimenyetso bari bagaragaza bari bafite ubwisanzure bandi imijyi yose biyamamaza bahawe amahirwe kimwe n'abandi tuzaho bashingira bavuga ko ayo matora adakurikije amategeko agomba guseswa cedric muyoboke uh, umusesenguzi mu bya politike tuvuganye uri uvira ndagushimiye cyane kubw'akanyu ha ijwi ry'amerika murakoze bwana edi rwema mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda urukiko rwa rubanda rwo mu bubirigi ku wa kabiri rwemeje ko abanyarwanda babiri pierre basabose na serafin twahirwa bahamwa n'icyaha cya jenoside n'ibyaha byo mu ntambara byakorewe mu rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'ine bari baregwaga ko ibyo byaha babikoreye igikondo na kacyiru umuyobozi w'ishyirahamwe ibuka belgique wakurikiranye urwo rubanza rwose ernest sagaga aravuga uko yakiriye icibwa ry'uru rubanza iki cyemezo mu by'ukuri twacyakiriye neza kuko ibyo byaha uvuze cyaha cya jenoside ibyaha byo mu ntambara ni ibyaha bikomeye abantu rero bari bamaze imyaka hafi mirongo itatu bidegemye ahangaha none nyuma y'amaperereza yakozwe nyuma y'urubanza rumaze amezi abiri imbere y'abaturage basanzwe bitare jure abo bajure babahamije ibyo byaha uko ari babiri ni ikintu rero twakiriye neza kuko ubutabera burabaye ukuri kuratsinze ubwo ni ikintu cyiza ku barokotse jenoside cyane cyane banaje ari benshi gutanga ubuhamya mu biriya byaha byakorewe ahenshi mu gace ka gikondo mu mujyi wa kigali mu rwanda uravuga abo baje gutanga ubuhamya baturutse mu rwanda abunganira serafin twahirwa na pierre basa bose bagaragaje ko abo baturukaga mu rwanda bazaga bazi neza ibyo baje kuvuga ibinyoma ibyo bita ibinyoma baje gushinja ibyo ngibyo mwebwe mwarabibonye ko mwakurikiranye urubanza si natwe twabibonye n'abo bacamanza bumvise ubuhamya bw'aba bagabo baje gutanga hano navuze ko benshi bari abantu barokotse jenoside nuvuga ko ni abantu bakorewe byinshi muri ibyo byaha ibyo babwiye rero urukiko ni nabyo rwashingiyeho si ibinyoma rero ahubwo harimo ukuri kugaragara kuko kwatumye nyine urukiko ruhamya basa bose ndatwahirwa ibyaha baregwa ahubwo icyo twabaye ni uko hari abantu baje gushinju baje bari barashinjije abaregwa ariko bageze n'ahangaha bisubiraho ariko rero nanone buriya mutemwe utangabuhamya wisubiyeho akivuguruza niyo hatagira ikindi kiba ariko ubwabyo ubwo buhamya yatanze ari ubwo atanze ubu ngubu ari n'ubwo yatanze imbere akenshi buteshwa agaciro nkeka rero ko ntacyo byamariye abo wifuzaga gufasha wenda uravuga abo bisubiyeho mu buhamya batanze mbere dufate nk'urugero ku mugore wa serafin twahirwa yavuze yuko ibyo yari yavuze mbere ari ibyo bari bamuhatiye kurega umugabo we ariko ko ibyo yamushinjaga mbere bitari ukuri ibyo mwarabyumvise mwabivuzeho iki ubwo buhamya narabwumvise ariko nk'uko nabivuze wasangaga ibyo ahinduye nabyo nta gaciro kanini bifite kuko ni umuntu wabaga muri kenya ntabwo wabaga mu rwanda ukibaza rero ukuntu hari abantu bamushyizeho igitutu ahubwo icyaje kugaragara ni uko ababuranira abaregera indishyi baje kubona ko uwo mudamu n'umugabo we bahererekanyaga amakuru bavuganaga kuri telefone rwose kugeza na mbere gato y'uko uwo mudamu azi imbere y'urukiko gutanga ubuhamya ugasanga rero ibyo yavugaga n'ibyo bavoka bo basomaga bagiye bavugana hagati ye n'umugabo we ari ibintu bisa n'aho bigaragaza ahubwo ko ari nk'umupango bara bafite nko kugira ngo wenda aba yakwisubira yasubira ku byo yari yavuze bibere nko gufasha umugabo we iyi ibaye inshuro ya kabiri urukiko rwa rubanda mu birigi ruhamya icyaha cya jenoside bamwe mu banyarwanda bahari nk'amwe nko mu muryango ibuka musanga ari intambwe mu byo mwifuza byakorwa kugira ngo ubutabera buboneke ni intambwe ikomeye cyane kuko bimaze nyine kugaragara ko icyaha cya jenoside kimaze kumenyekana atari ku rwego mpuzamahanga gusa ahubwo no ku rwego rw'ibihugu ntabwo umubirigi nk'uko bivuze ni urubanza rwa kabiri nyuma y'u rwanda yeretse nawe wahamijwe icyo cyaha cya jenoside ikindi nakwishimira ni uko ku rwego rwa ibuka hano mu birigi dufite ikibazo kigikomeye cy'abantu bakomeje guhakana ko jenoside yakorewe abatutsi yabaye ndetse no mu rubanza n'urungu rw'abagabo hari abantu bababoronderaga bagiye bagirira imvugo isa n'ihakana ko jenoside yabaye ariko nk'uko byabaye ku rubanza rwa neretse no muri uru rubanza rwa twahirwa na basa bose abashinzwe guca urubanza rejure ibyo bintu nta gaciro babihaye ni ukuvuga ko ari ikintu cyiza aho bigeze ko ku nshuro ya kabiri abantu baza mu rukiko gushaka guhakana icyaha cya jenoside yabaye ku mugaragaro ikemezwa ku rwego mpuzamahanga none n'ubu n'urwego rw'ibihugu nk'ububirigi bukaba bumaze kubyemeza ku nshuro ya kabiri navuga ko biriya byo guhakana jenoside ngira ngo ntacyo bikimaze ababikora bashatse babireka kuko ntacyo bimarira cyane cyane ababa baregwa kuko aho kugira ngo abababuranira bihatire kubarenganura usanga bivanga mu bindi byo guhakana icyaha cyabaye badafite uko bahakana ni ikintu twishimiye cyane Ernest Sagaga umuyobozi wa ibuka mu bubirigi ndagushimiye cyane ku bw'aka kanyu uhaye ijwi ry'amerika urakoze venise turakoze cyane ni hano dusoreje ikiganiro iwanyu mu ntara mbashimiye kuba mwaduteza amatwi nk'uko mubikora buri munsi dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi ingizi yabwo siyo iwugirirwa mugire umunsi mwiza kandi muzagire noheli nziza mwari kumwe na veniste nshimiye imana bararikira ibindi biganiro bya radiyo yanyu mu kanya gato irabasusurutsa muri cya kiganiro cy'umuziki ntimujye kure amajwi y'ibiganiro mwarimo gukurikira yashyizwe hamwe na nadia taha ibiganiro byari bihagarariwe na etienne karekezi naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenie mukankusi nshimiye rero abagize uruhare muri ibi biganiro bose n'abadufashe kubibagezaho mbashimire namwe mwese abo twari kumwe mugire wikendi nziza